muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ndetse mujye no kuri facebook voa radiyo yacu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho ubu ngubu nyine mbaje kubasuhuza ariko mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi amakuru ingingo z'ingenzi umunsi mpuzamahanga w'abakozi n'umurimo mu Burundi no mu Rwanda mu Rwanda kandi ikibazo cy'umutekano mu kiziba byabaye nko mu ma saa cyenda y'amanywa abapolisi binjira mu nkambi ariko bari basanzwe bayigose baye mu saa cyenda baratangira bararasa ariko barasa binjira mu nkambi byabaye ngombwa ko bayinjiramo bakomeza amasasu menshi ya gaze
uyu ni umwe mu mpunzi z'abanyekongo batuye mu nkambi ya kiziba mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda muri nigeria abantu byibura makumyabiri bahitanywe n'ibitero by'iterabwoba mu majyaruguru y'igihugu naho muri australia cardinal george pell wa gatatu mu butegetsi bwa vatikani agomba kuburana ibyaha byo gufata abana ku ngufu mugume rero ku maradiyo yanyu maze dusangire aya makuru amakuru turabanziriza ku yo hirya no hino ku isi hanyuma tuze kugera muri yo mu biyaga bigari ariko nyine nongere mbibutse ko mukwiye kujya no kuri facebook voa radiyo yacu naho aya makuru arimo aranyuraho uko tuyabagezaho ikaze rero mu makuru yo hirya no hino ku isi duhereye muri nigeria abantu benshi bahitanywe n'ibitero bibiri by'iterabwoba mu mujyi wa mubi muri leta ya damawa mu majyaruguru y'igihugu mu gitero cya mbere umwiyahuzi yiturikije mu musigiti gato cyane isengesho ririmo rirangira hanyuma rero yari yambariye ku gikandara cy'ibisasu arituritsa mu gihe abantu barimo birukanka bahunga umwiyahuzi wa kabiri nawe yiturikije mu isoko hafi aho y'uwo musigiti nawe yari yambariye ku gikandara kirimo ibisasu abaganga bo mu bitaro bya mubi babwiye itangazamakuru ko bakiriye byibura abantu bapfuye makumyabiri abakomeretse nabo bagezeyo ni benshi ariko umubare wabo ntabwo uramenyekana neza ibangi muri repubulika ya santara afurika abantu icyenda baguye mu mirwano hagati y'abasirikare ba leta n'abarwanyi b'umutwe wiyita general force muri karitsiye y'abayisilamu pk5 abandi bantu mirongo itandatu bakomeretse nk'uko inzego z'umutekano zabitangaje iyi ni ijwi rya amerika umuryango w'abibumbye uravuguruza isirayeri uravuga ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko irani yazuye gahunda yayo ya nucleaire nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ibyo byatangajwe nyine n'ishami rya loni ricunga ibirebana na nucleaire agence internationale de l'energie atomique aiea iri tangazo risohotse umunsi umwe nyuma y'uko minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu atangarije kuri televiziyo z'isi yose ko irani yabeshye amahanga ngo yaretse guteza imbere gahunda yayo nucleaire ahubwo irakomeza yihutisha imirimo yo gukora intwaro kirimbuzi bombe atomique irani irabihakana white house ni ukuvuga perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika yo yashimye cyane ibyo netanyahu yatangaje ariko rero abadiplomate b'abanyaburayi basanga netanyahu na maison blanche barabyumvikanyeho kugira ngo bace intege ibihugu bisaba amerika kuguma mu masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aya masezerano ahuza irani n'ibihugu bitandatu by'ibihangange ari byo leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa ubudage uburusiya n'ubushinwa ateganya ko irani ihagarika gahunda yayo ya nucleaire nayo ikabona gukurirwaho ibihano mpuzamahanga yafatiwe perezida wa amerika donald trump arateganya gufata icyemezo cyo kuva muri aya masezerano cyangwa se kuyagumamo ku itariki ya cumi na kabiri y'uku kwezi turimo twatangiye rero uyu munsi muri australia urukiko rwo mu mujyi wa melbourne rwasanze hariho ibimenyetso bifatika byerekana ko cardinal george pell agomba kuburanishwa cardinal george pell w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko ni umwe mu bantu batatu ba mbere bakomeye mu butegetsi bwa kiliziya gatolika y'isi yose ivatikani akaba n'umwe mu bajyanama ba hafi ba papa francisco aregwa ibyaha byo gufata abana ku ngufu niwe wa mbere ukomeye gutya muri kiliziya gatolika ugiye kuburanishwa bene ibi byaha byavuzwe cyane mu bakozi ba kiliziya gatolika mu bihugu byinshi ku isi Cardinal Pell ahakana ibyo aregwa akavuga ko ari umwere azaburana yidegembya nyuma yo gutanga ingwate mu rukiko ariko abujijwe gusohoka mu gihugu cye igihe urubanza rutararangira ubusanzwe aba i Vatikani yasubiye muri Australia Papa Francisco amaze kumwemerera kuba ahagaritse by'agateganyo akazi kugira ngo ajye kwiregura azasubira mu rukiko ejo kuwa gatatu mu mpaka zo gushyiraho itariki y'urubanza rwe nyirizina muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye rero ku maradiyo yanyu nk'uko nabibabwiye mushobora kudukurikira nako nimudukurikire kuri facebook voa radiyo yacu kandi nanone mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu umunsi mpuzamahanga w'umurimo n'abakozi ku isi yose mu burundi umuhuza w'abarundi edouard nduwimana yari mu kirundo aho yaserukiye leta mu birori byo guhimbaza rero uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi yavuze ko ntawe ukwiye kuzira ko yigisha oya cyangwa yego mu myiyamamazo yatangiye uyu munsi imyiyamamazo ya referendum y'itegeko nshinga itegeko iteganijwe ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi jean bosco ndarurinze yakurikiye ibi birori araduye inkuru mu ntara ya kirundo umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wabanjirijwe n'igisabisho kubemera imana muri ekereziya katolika muri iryo shengero uwo munsi uhurirana no guhimbaza umuvunyi w'abakozi uwo nawe ni umweranda yozefu azwi mu gitabo cya bibiliya nk'umubaji mu nyigisho yatanze musenyeri yohakimu ntahondereye arongoye diyoseze ya muyinga avuga ko ubumenyi n'ububangutsi bw'incabwenge nyinshi ziri mu gihugu cy'u burundi bushobora kuba imfagusa ubukene bukiyongera habuze iyi ngendo ya yosefu umutima wiwe w'ukwakira imana no kuyigamburukira ni iby'ukuri naho twogwiza abahinga tukagira abanjeniyeri benshi cyane rwose tuzoguma mu bukene abakene bazoguma biyongera abifite nabo bagume bari ku rushi batungwe no kurya abandi babicayeho musenyeri ntawondereye asigura ko iyo ngendo idahindutse icyivugo cy'uyu munsi gishobora gukurikizwa mu zindi ntumbero icyivugo umukuru w'igihugu yari yaduhaye twacyumvise dukure amaboko mu mpuzu duteze imbere igihugu cyacu mugabo imbere yo gukura amaboko mu mpuzu twugurura imitima yacu dukundira imana yisange ahandi ho tuzokura amaboko mu mpuzu tuniga bene wacu tuzokura amaboko mu mpuzu tubarira ku twabo tuzokura amaboko mu mpuzu dufata karashinikove yo kurasa bene wacu nanone uwuserukira abakozi avuga ko kirundo ibangamiwe n'ubusuma abandi bateye isibe mu ni inkarima z'abanebwe z'abasuma birirwa mu tubare no kwirigara nibo barara barayogoza bamena amazu bwira imirima yadikorera ibyabo dusabye dushimitse ko yanyabura yokora ishimitse hanyuma igatuza bene abo bantu umuhuza w'abarundi yaserukiye leta yogeye ku ijambo umukuru w'igihugu yaraye ashikirije abarundi bose mu gutanga impanuro yashimikiye ahanini ku gice kimurikira abarundi ku nyifato bogira muri kino gihe hatanguye kwiyamamariza ibwirizwa shingiro umuhuza yavuze ko imirimo yose ari magiriranire umwe wese agasabwa gukora ivyo ajejwe ku neza y'uwundi umwe wese akore akazi ajejwe umumenyeshamana amenyesha imana umumenyesha amakuru amenyesha amakuru umubaji abaze umunyepolitike akore politiki ariko kandi twamize kumuzirikanye ibyo dukora byose tubikorera abenegihugu uriko urabanza intebe uyibanza kugira umuntu azayicareko uriko urakiriza amakuru akiriza abantu babane neza uri umunyepolitiki ukora politiki abantu babane neza batera imbere twamize kumuzirikanye yuko abo dukorera ari abenegihugu ntihagire uhungabanya imitima y'abenegihugu ntihagire ubahungabanya ntihagire ubaca ivutu na cyane cyane muri bino bihe kuko bino jambo twabyumvise twimirije ibihe byiza si ibihe bindi bihe byiza ibihe wenyine wihinyanyurira ibidashingiye uko ubishaka muri ico gihe umuhuza yita ciza asaba ko atawozira ico yatoye canke avuga ko azotora ntihagire ubuzira ngo yatoye ego canke oya kira noneho nta n'umwe azomenya wundi yatoye n'uwo ariko arabiyaga n'uwundi biba byo kuryajura ukumva urakubwira ati jewe burya aho bukera nzotora ego mwubahirize ivyo nyene nabo niyakuryajura akamenya nk'ugukiriye agasizi ngo jewe nzotora oya mwubahirize uko nyene uwuzoza ariko arigisha ati muze mutore oya mu wubahirize uko nyene niko demokarasi itsimbatara niko amahoro atsimbatara umuhuza atanga izo mpanuro mu gihe hari amajambo amaze kugaragara ku mbuga ngurukanabumenyi atera ubwoba ku bazokwitaba amatora kuri uyu wa mbere umunywanyi wa cdfdd mirikiyazi nzofa barushe yarahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka itatu yagiriwe n'icyaha cyo kugumura no gutera ubwoba abo yitaba kera mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
tugitangira aya makuru rero twababwiye ikibazo cy'umutekano mu kiziba amakuru arimo atugeraho ni uko impunzi z'abanyekongo zicumbitse muri iyo nkambi iri mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda kuri uyu mugoroba ayo rero makuru arimo atugeraho ni uko amasasu yatumye impunzi zikwirwa imishwaro twatangiye amakuru mugenzi wacu eugenia mukankusi arimo adushakira aya makuru aza kugira amahirwe avugana n'umwe mu batuye muri iyo nkambi ya kiziba ariko yadusabye kutavuga amazina ye kubera umutekano we birumvikana tubatega amatwi
ni ibintu bitoroshye hanyuma ubu rero bimeze gute kuki babateye none mu nkambi kuva icyo gihe baje mu nkambi baje ku nkambi baragota hari gushira icyumweru n'iminsi nk'ine baragota inkambi ntawasohokaga ibyo kurya ntibyari bikinjira mu nkambi byinjiyemo byose n'ibisohotse bamenaga yemwe n'amata yinjira mu nkambi barayamenaga kuri uyu munsi rero saa cyenda niho twabonye abapolisi bagusa inkambi bayinjiramo barasa abari barimo barahunga bakwira imishwaro hari abo barashe twasize turi guhunga hari abapfuye umubare ngo ungana iki ntabwo twabimenya gusa twagiye tubona hari abari kuvirirana amaraso aho twabasize tubasimbuka twiruka dukwira imishwaro twinjira mu giturage gusa ku misozi twari turiho tureba mu nkambi uko biri kugendera hari hakiri ku manywa twagiye kubona hari abo bafashe babazamura kuri polisi gusa abo bari bikingiranye mu mazu bagiye batera imigeri inzugi zigakuka bakinjiramo bakabavanamo babatwaye kuri polisi abandi bamanutse mu giturage bajya kwihisha aya masaha rero inkambi iri gukontororwa na polisi y'u rwanda nta muturage uyirimo nanjye ubu ngubu tuvugana ntabwo ndi mu nkambi ndi hanze y'inkambi abo uvuga batwawe na polisi ni abaki ni abantu Batwawe na bakuru ni abagabo ni abagore babajyanye bababwira iki ni ingeri zose ntabwo tuzi icyo bababwiraga kuko tutari kumwe bafasha abasore abasaza abakecuru njyewe hari n'uwo bashyizemo umugozi ndi kureba umukecuru baramuhambira rwose amaboko inyuma mu mugongo bamutwara kuri polisi igihe twari turi kwirukana rimuciyeho ubwo tumanuka mu giturage rero ubu ngubu turacyihishe ntituzi ngo turasubira mu nkambi ryari twashwiragiye kandi iri gukontororwa n'abapolisi turi kubona ari amatoroshi gusa arimo none abo bazirikaga se mbabarire kuguca mu ijambo abo bazirikaga bazirikiraga iki ni uko babaga banze kugenda hari ikintu wabimenyaho icyo babazirikiraga babonaga ko babafashe bashobora kubacika bakabazirika bashaka kubatwara kuri polisi umukecuru se yacika gute nanjye ntabwo namenye impamvu baba bamuziritse muri ubwo buryo uratubwira ko inkambi ubu ngubu yera nta mpunzi n'imwe ikirimo rwose nta muntu urimo nanjye ubwanjye sindageramo urebye uburyo twavuyemo byari biteye ubwoba hari abantu baguye bihahamuka n'uyu munsi tutazi ngo ni bande gusa hari abo turi kumva bari kuboroga yabuze umuntu umubwira ngo humura aho yaguye akaba ari aho ngaho avuga ati ndapfuye ndapfuye ndapfuye nawe ubwawe ukumva udashobora kujyayo ugiye kumureba mbese dufite umutekano muke tugize amahirwe twabona abadutabara kandi bazanye n'imodoka kugira ngo tuve hano muri iki gihugu no muri iyi nkambi tugataha iwacu rwose wari uvuze ko abapolisi babateye hashize hafi y'ibyumweru bibiri muri ibyo byumweru bibiri nta kintu bigeze bababwira cyatumye babarasaho nk'uko bivuga muri ayo masaha cyenda bavugaga ko badashaka komite y'inkambi kugira ngo ngo nibo batumye abantu bashaka gutaha iwabo muri bwa buryo twagarutsemo ariko nanone bakatubwira ko buri wese bashobora kumutoragura buri wese bashobora kumutoragura bakamufunga bavuga ko impunzi zose zifite ibyaha zumviye komite kandi mu by'ukuri impunzi zose zashakaga gutaha ngira nta makuru mwarayafashe murayandi none ubwo hashize ibyo byumweru bibiri babagose icyo kibazo mwakigejeje kuri hasheseri ishami rya onu rishinzwe impunzi mubabwira uko ikibazo gihagaze kugira ngo nabo babagire inama cyangwa se babarindire umutekano niba hari aho hari ugize acyakayaho akawuhungabanya mubabwira uko ikibazo gihagaze kugira ngo nabo babagire inama cyangwa se babarindire umutekano niba hari aho hari ugize acyakayaho akawuhungabanya uretse kubahamagara kuri telefone naho ubundi na hasiteri ntabwo yakinyiraga hano mu nkambi yari yarabujijwe ko ngo nta mutekano urimo ariko ari uburyo bwo kugira ngo bazadukorere igihe bakoze nta bafatanyabikorwa barimo ngo nta mutekano urimo kuri wowe se kuri mu nkambi umazemo igihe iyo myaka yose watubwiye n'ubu ukaba wari urimo uretse ubu wahavuye nyine ukaba uvuga ko wihisha ahantu uwo mutekano wowe urabona umutekano uhari cyangwa se hari nk'ababa bahungabanya umutekano aho ngaho mu nkambi umutekano wari uhari ahubwo twabuzwaga n'inzego z'umutekano abapolisi bashaka kwinjira mu nkambi bashaka gutoragura abantu babafunga
hari ikindi wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya muri make cyane icyo navuga ni ubutabazi bw'ibanze bwihuta cyane kugira ngo tuve muri iyi nkambi dutahe iwacu ari no muri iri joro twumvise hari megafone iri guhamagara ngo imodoka zaje twinjire mu modoka ntabwo twakwibuka amatera turyamaho cyangwa se umusambi cyangwa se n'imyenda twambara aho buri wese ari mu gihuru yahita azakinjira mu modoka tugataha dufite ubwoba rwose nta mutekano dufite mwadufasha mukadukorera ubuvugizi imodoka zikaza zikadutwara dore ko twashatse kugenda n'amaguru bakaturasa bahita banadushwiragiza ariko kuri ubu ariko kuri ubu mu by'ukuri mudufashe cyane mudukore ubuvugizi haza imodoka zidutwara zituvana hano muri iyi nkambi mugataha kandi icyo mwahunze se ubu cyararangiye none se ko urabona aya masaha muri uyu mugina ndimo ko ntazi ngo ndaramuka cyangwa se biragenda gute kugira ngo nkomeze kuba muri uyu mugina nitwa n'impunzi ahubwo ko nuba mu mugina cyangwa se nkajya iwacu ko hari abatuyeyo nsitwa impunzi
yenda gushimiye cyane kuri aya makuru tugejejeho radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda rero uyu ni umwe mu bantu b'impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya kiziba mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda avuga rero ko polisi y'igihugu yakuye ariyo igenzura mbese inkambi yose ko nta mpunzi ikirimo twashatse rero polisi nayo kuko ntabwo Eugenia yashakaga yego abo mu nkamba ariko rero n'abandi dufatanya barimo bashakisha polisi y'u rwanda kugira ngo nayo igire icyo ibivugaho telefone igendanwa y'umuvugizi wa polisi iravuga ariko ntabwo kugeza ubu ngubu ayitaba inshuti zacu inshuti z'ijwi rya amerika turakomeza tugerageze kureba n'ibyo leta y'u rwanda ivuga kuri ibi bibazo byo mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ya kiziba
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushyika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika turi no kuri facebook voa radiyo yacu umunsi mpuzamahanga w'umurimo no mu mujyi wa kigali mu rwanda bawizihije akarusho cyangwa se bwa mbere na mbere mu mateka abakora imirimo itanditse nabo bakoze ibirori by'umwihariko abahoze bakora ubucuruzi bwitwa bw'akajagari barishimira ko noneho uyu munsi usanze bafite aho bakorera hazwi Eric bagira ubusa yagiye kureba uko byifashe araduha inkuru gukora mu muhanda batwita abazunguzayi ariko ubu turi abacuruzi natwe turizihiza umunsi w'umurimo
ku munsi mpuzamahanga w'umurimo bamwe mu bakora imirimo itanditse biganjemo abahoze bakora ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu mujyi wa kigali nabo ku nshuro ya mbere bizihije uyu munsi batwitaga abazunguzayi ariko ubu baratwita ba mabuja
ni umunsi kuri wo bavuga ko ufite kinini usobanuye akenshi kubera imvune n'akaga bakunze guhurira nabyo mu bucuruzi bwo mu kajagari magingo ayo ubutegetsi bwabubakiye amasoko bubabumbiramo bwanga ko bakomeza guteza umwanda mu mujyi wa kigali nk'uko bubivuga umukecuru marite nyirabambogo azwi nka nyirakuru w'abazunguzayi kubera imyaka mirongo itatu n'itanu yamaze azunguza mu muhanda n'agataro mu mujyi wa kigali imbere y'imbaga ararondora umurundo w'ibibazo bahuriraga nabyo mu muhanda akaboneraho no gutanga amashimwe ku butegetsi ku munsi mpuzamahanga w'umurimo ubwo rero mu bazunguzayi twahuriyemo n'ingoro turakubitwa turafungwa ntibatinya no gukubita umuntu waraye abyaye baramukubitaga bakamukurubana mu muhanda ndashimira paul kagame yatugiriye neza cyane hariho ubwo batwirukankanaga cyangwa twaba turi igikondo bamaze kutwogosha kandi ubwo amata akaba yari yahiye amaguru tumerewe nabi cyane nka bazi nta n'ubwo igihugu kituzi twari nk'ibisimba rero n'amatora ibiti inama reka reka reka byajyagamo bene byo twebwe twiberaga aho ngaho n'inyamaswa paul kagame ndagushimye imana iguha umugisha kuri uyu munsi w'umurimo ku munsi nk'uyu w'umurimo ku bakora imirimo itanditse ahanini myinshi muri yo itagira n'amategeko yigenga ikiganje kuruta kwabaye gushima zimwe muri gahunda ubutegetsi bumaze kugeza ku bari muri uru rwego gusa haracyari n'ibibazo ku bakora imirimo nk'iyi bagihembwa bishingiye ku bushake bw'abakoresha babo kuruta gushingira ku mategeko abo ni nk'abakozi bo mu rugo n'abandi ubutegetsi bwizeza ko itegeko rigenga umurimo riri kuvugururwa rizakemura icyo kibazo mu mpera z'uyu mwaka bwana obe nkundimana n'umugenzuzi w'umurimo muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu rwanda itegeko rigenga umurimo mu rwanda ririmo rivugurwa rije gutanga igisubizo ku mushahara utazwi hagiye kugaragara umushahara umwe uzwi ku murimo uwo ari wo wose mu rwanda ni ukuvuga ko uzaza ushyikirana unegosiye umushahara ushingiye ku mushahara wanditse itegeko rigiye kuwusohora rero kugeza ubu aba bakora imirimo itanditse bibumbiye mu mpuzamashyirahamwe bagana ibigo by'imari buri umwe agurizwa amafaranga ibihumbi ijana nk'igishoro kandi barumvikanisha ko bafite intumbero kuri ejo hazaza wadukorera umuvugizi utuma dukora ku bihumbi ijana ariko dufite icyizere ko na miliyoni tuzayitura
umunsi nk'uyu mpuzamahanga w'umurimo usanze hakiri umubare nawo bigoye kuwumenya kandi utari muto w'abakiri mu muhanda bakora ubucuruzi ubutegetsi bwita ko buteza umwanda umurwa mukuru uganirije abakiri mu muhanda baravuga ko bahuye n'urukuta rukomeye rwo kubona igishoro cyo gutangiza kandi ko hakiri n'ikibazo cyo kubona aho gukorera kugeza ubu abagera ku bihumbi bine magana atanu nibo babarizwa mu bakora imirimo itanditse i nyarugenge hari ku nshuro ya mbere wo muri uru rwego bizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo kugeza ubu kandi imibare igaragaza ko leta y'u rwanda ikoresha babiri ku ijana umunani ku ijana bakabarizwa mu rwego rw'abikorera abandi mirongo cyenda ku ijana mu mirimo itanditse izwi nka secteur informel mu rurimi rw'igifaransa leta rero irarwana no kugira ngo igabanye aba mirongo cyenda ku ijana nabo bibone mu mirimo izwi ariko byumvikana ko ari ihurizo rikomeye guteza imbere umurimo utanga umusaruro hihutishwa iterambere niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika noneho tujye muri kenya aho urwego rw'igihugu rucungera itunganywa ry'amareresi ni ukuvuga amafilime rwabujije abantu kureba no kwerekana ireresi yakinwe n'abanyakenya b'abatinganyi iheruka kuronka n'agashimwe muri amerika urwo rwego ruvuga ko uzafatwa yerekana iyo filime cyangwa se ayireba azahanwa by'intangarugero eloge wirikaneza araduha inkuru irambuye
No one will ever know how much I love you. No one but us.
iyo rero isiteye imari muri kenya yitwa rafiki cyangwa abagenzi yatunganijwe n'umukenyezi wa nuri kahiyu muri iyo yerekana abigeme babiri b'abatinganyi bahisemo ubuzima bwo kwibanira biyobagiza imico y'ikibano bakuriyemo n'imyumvire n'ibyizerwa by'imiryango yabo iyo rero abakinnyi bahawe amazina ya kena na ziki yarashimwe ku rwego mpuzamakungu itorerwa kuzoja guhiganwa uyu mwaka mu mahiganwa y'amareresi akomeye cyane ku isi ya kane kahiyo asigura ko bibabaje cyane kubona iyo reresi yabujijwe kwerekanwa mu gihugu ciwe ndababaye cyane kubona iyi reresi yabujijwe muri kenya iki cyari kuba igihe cyiza kitigeze kuboneka kuri kenya kwerekana muri afurika ko yubaha ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro n'ubwisanzure ariko ezekiel mutuwa twari urwego kfcb rutunganya rugacungera ibijanye n'amareresi muri kenya asanga guha uburenganzira abanyakenya kuraba ireresi yatawe bitandukaniye n'ukwemanga ubwizi bwa nabi some of these issues that are reflected in the movie uh, rafiki are real in our agira ati bimwe mu bintu byerekanwa muri iyi reresi rafiki ni ukuri mu kibano cacu uyu munsi ariko si kubera biriho bica biba vyiza ni nka ruswa ubwicanyi ugusiramura abagore ku nguvu n'ibindi bibi ibi dushobora kubivuga ko mugabo ntiduca tubisasira indava ngo twemeranye n'izo ngeso mbi aha muri kenya mu gihe mu bindi bice by'isi ataco bitwaye ukwemera abagabo n'abagore babirana ntivyemewe muri kenya kandi urwego ntwara ntirushobora kuvyemera leta ntivyemera kandi n'abantu muri kenya ntavyo bemera mugabo mutuwa yemeza ko ireresi ubwayo ko itunganije atari mbi There are areas that we recommended that they, they cannot be suitable for the Kenyan market. They could be suitable for cans and, every, and it's a great...
Hari n'ibintu twerekanye bihushanye n'isoko ya Kenya. Bishobora kuba vyiza muri kan kandi ireresi ni nziza nta nkeka ariko ni nka ruswa n'ubwicanyi. si uko bikorwa bica byemerwa nk'urwego turiko turaraba uburemere hagati y'ukwemerera iyo reresi no gukingira imico n'akaranga kuko twizera ko kenya atari igihugu kigizwe n'ibiyaga imisozi inzuzi n'ibiyaga gusa kenya n'umugwi w'abantu basangiye akaranga ivyizerwa n'imico kandi iyo mico itegerezwa gukingirwa
beliefs and cultures and those cultures must be protected wanurika hiyamenyesha ko azokwitura za sentare kugira ngo iyi reresi yemererwe kwerekanwa ku butaka bwa kenya mu mwaka uheze urwego rujejwe itunganywa n'icungera ry'amareresi muri kenya rwabujije kandi ibiganiro ku mateleviziyo bigamije gusigura umubano w'abatinganyi gushika ubu ibwirizwa nshingiro rya kenya ntiryemerera abatinganyi kubana mu mategeko ishyirahamwe ryabo haheze imyaka ibiri rishinze urubanza muri sentare risaba ko bokwemerwa nk'umugwi w'abantu bacinyijwe bakanahabwa uburenganzira bwo ku bana babanje gusinya muri leta n'amadini nk'abandi banyakenya bose amashyirahamwe y'abakirisitu n'abayisilamu bahuriza ku cyemezo cyo kwiyamiriza uwo mugwi mbere no mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka urubanza rwabo rwumvirizwa muri sentare ya mirimani ku mugwa mukuru nayirobi bahahuriye ko biyamiriza babatera ibyatsi eroje buri kaneza nayirobi ijwi rya amerika ijwi rya amerika turabashimiye cyane ako kazi kimura kumva nako gusoza aya makuru gusa mbibutse yuko impunzi z'abanyekongo za kiziba mu karere ka karongi zivuga yuko zakwijwe imishwaro na polisi y'igihugu ubu ngubu polisi y'igihugu cy'u rwanda niyo rero igenzura inkambi turakomeza dushake polisi y'u rwanda kugira ngo tumenye ukuri aho guhagarariye nitugira amahirwe rero ni mu makuru yacu ataha maze rero ndabashimiye cyane murakarama mugire umugoroba mwiza